mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma bamwe mu barundi bari mu buhungiro ntibiteguye gutaha nubwo perezida mushya w'u Burundi aheruka kubahamagarira kuva mu buhungiro ntabyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye ku moko uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu rwanda inkuru irambuye turayigarukaho mu kanya naho mu mahanga perezida mushya wa malawi lazarus chakwera uherutse gutsinda amatora yarahiriye kuyobora igihugu aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi perezida mushya wa malawi lazarus chakwera yarahiriye kuyobora igihugu kuri iki cyumweru nyuma yo gutsinda abakandida babiri bahataniraga umwanya wa perezida mu matora yabaye mu cyumweru gishize mu bakandida yatsinze kuri uwo mwanya harimo na peter mutalika wahoze ayobora icyo gihugu kuri iki cyumweru abaturage benshi bakoraniye irilongwe mu murwa mukuru baje kureba aho perezida chakwera na visi perezida salus chilima barahirira kuyobora igihugu chakwera yatsindiye umwanya wa perezida ku majwi agera kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu mu gihe peter mutalika bari bahanganye we yabonye amajwi agera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi nk'uko byatangajwe ku wa gatandatu ni amatora yarabaye ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko urukiko rurinda itegeko nshinga muri icyo gihugu rutegekeye ko aya mbere ateshwa agaciro kubera inenge zayabayemo chakwera yasezeranije abanyamalawi kuzateza imbere igihugu birenze uko babitekereza muri kameruni umunyamakuru ukorera ijwi rya amerika muri icyo gihugu aravuga ko yarayatotejwe na polisi ikanafatira ibikoresho bye by'akazi iyawunde mu murwa mukuru w'icyo gihugu moki edwin kinseka usanzwe anakorera televiziyo y'igihugu aravuga ko polisi imaze kumuta muri yombi yamuhatiye kuvuga mu rurimi rw'igifaransa ikinyamakuru timescape magazine cyandikirwa muri icyo gihugu kiravuga ko abanyakameruni benshi bo mu karere gakoresha ururimi rw'icyongereza batawe muri yombi ku munsi w'ejo bagategekwa kuvuga igifaransa ku gahato ubushyamirane bushingiye ku ikoreshwa ry'indimi z'icyongereza n'igifaransa muri kameruni bwatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakoresha icyongereza bashaka ubwigenge bw'intara yabo igisirikare cya kameruni cyahise gihagurukira kurwanya bigometse ku butegetsi ubu bushyamirane bumaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitatu na magana abiri muri icyo gihugu mu gihe abarenga ibihumbi magana atanu bakuwe mu byabo nk'uko umuryango w'abibumbye ubitangaza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino bamwe mu barundi bari mu buhungiro baravuga ko batiteguye gutaha nubwo perezida mushya w'uburundi aherutse gusaba impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye gutaha zikubaka igihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru yaganiriye n'abarundi bahungiye mu rwanda mu nkambi ya mahama maze adutegurira iyi nkuru amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba notaha uyu mukenyezi ateruye umwana akiri muto mu ikambi ya mahama yahunze igihugu ciwe c'uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu co kimwe n'abandi bagenzi we barenga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu babana ngaho avuga ko naho hashizweho leta nshasha itariyo yahunze ataratekanirwa kugira ngo atahuke kubera atashimye ko amazina yiwe amenyekana twamwise mariya none ariko wumva dushobora gutahiga n'ubu mbona ko ziba ziracahari none zigihari wumva twamutahira ko gute mugenzi we afite icyo asaba ubutegetsi bushasha kugira ngo we na bagenzi be batahuke nuko atamuntu yosubira guhohotera mugenzi we amuzeza ko badasanga ivyiyumviro vya politike ubikoze nawe agahanwa navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye ku moko hakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushasha bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonerakure bakabashyira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari ca wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe aho ni nyuma y'aho leta nshasha irongowe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye itereye akamo abahunze bose gutahuka kubaka igihugu yabivuze ariko arimikwa mu mabanga yiwe ntitwifuza ko hari umurundi yaba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu nicyo gituma dusaba abarundi bose ko botahuka uwajanywe no gupagasa nawe azaronswe ibyangombwa arekere gutera ice y'igihugu no kwitera ikeyi hari n'abandi bamusaba gutera intambwe akabasanga aho bari kubahumuriza nk'uko byabaye ku mpunzi zo mu myaka iheze nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu Muko- umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe uburundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe uwuserukiriwe nkambi ya mahama jean bosco uko ibishatse nawe nyene yarumvise ako kamo yamara kuri we haracari kare ko impunzi zifata ingingo yo gutaha avuga ko barindiriye amezi ya mbere ingene ibintu bizoba vyifashe haracari kare kuko ugutaha biva mu mutima w'umuntu uko abyiyumvamwo ariko bamwe n'abandi bazi icyo bahuye nacyo cyangwa bazi ibyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibindi bitandukanye ni ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro na marguerite barankitse atwara ikigo mezo shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ntiyahumurijwe n'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha amenyesha ko ingingo za mbere zo gufungura abafunzwe arizo zotanga umwizero rirya jambo nta mwizero ryaduhaye umunsi twabona ko barafunguye bajya abantu ibihumbi icenda bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ayo- ivyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu a- a- akaryama a- a- atakirara ku mugono tuzotaka si kilometero mirongo itatu y- y- no ngaho i muyinga si, si hafi nubwo biri uko hari urundi rwaruka rwize imyuga itandukanye cane cane gushona impuzu rwiteguriye kwame gutahuka gushika rwubaka igihugu rugashinga amashirahamwe n'amakoperative yo kwiteza imbere twarusanze aho rushonera muri ateliye imahama nidutaye burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cacu na cane cane natwe tukagira made in burundi dutayo dutahe inzi no gushona ashe nzotaha mfise ubumenyi nkora umwuga ejo nitwataha ndumva yuko umuntu azoshobora kwihangira imirimo kuko narawumetirije nitwataha mu burundi umuntu yoca yugurura ateliye akaba arakora amahoro niyaboneka tuzotaha icamwe mpuzamakungu gita impunzi hcr rivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rimaze gutahukana abarundi barenga ibihumbi mirongo umunani na bitandatu bavyifuza bavuye hanini muri tanzaniya n'ubu ryemeza ko uwo bisaba atakibuza ko rizomufasha guhunguka aho azoba ari hose ico bikoze ibitigiri vy'iryo shirahamwe hcr vyerekana ko n'ubu hakiri abagihunga umutekano muke kuva umwaka utanguye hcr rivuga ko abarenga gato ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo ine bamaze gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye cane cane mu rwanda muri kongo no mu buganda ku bw'iryo shirahamwe ubu impunzi z'abarundi ziharugwa mu bantu barenga gato ibihumbi mirongo itatu na bitatu n'amajana atanu pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turacyari mu rwanda mu gihe bucyatangira umwaka mushya w'ubwisungane mu kwivuza buzwi ku izina rya mituweli mu rwanda hari abaturage basaba leta kubagoboka ibatangira amafaranga y'imisanzu y'ubu bwisungane baravuga ko bo nta bushobozi babona bitewe n'icyorezo cya virusi ya korona cyahagaritse imirimo bakuragamo ibibatunga n'andi mikoro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi guverinoma yari yasabye abaturage bose bivuza hakoreshejwe mituweli kuba bamaze kwishyura imisanzu yabo bitarenze itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kugira ngo bazabashe kwivuza mu mwaka mushya wa mituweli uzatangira n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka imibare ijwi rya amerika ryahawe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi rssb igaragaza ko abanyarwanda bangana na makumyabiri n'umunani ku ijana ari bo kugeza ubu bamaze kwishyura umusanzu wabo hari bamwe mu baturage babwira radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu batarabasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza kuko icyorezo cya virusi ya korona cyahagaritse imirimo yabo bakuragaho amafaranga aba ni abaganira n'ijwi rya amerika bo mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba korona yaduteje ibibazo byinshi none se ko twahingaga ibijumba ariko ubijyana ukabigurirwa nande bose bicaye ntawe uri gukora kubera ko korona itaraza byenda uwagiye gushakisha wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengiza ukayashyira hariya n'ejo washakishiriza ahandi ugashyira hariya ukabona mituweli none ibyo ntibyabayeho muri ibi bihe ingorane ni uko nta kazi twabonye ngo dukore n'imirimo twari turimo nayo igahagarara nicyo cyatumye amafaranga abura yo kwishyura mituweli ni akazi kakomeje kuba danje kubura cyane kandi abana na konti iri gukomeza yiyongera ntabwo tuzi neza ko byibuze bizagera igihe bikoroha nahuye na korona da none se umugabo yavaga ku mbuga akajya gushakisha akansiga imuhira kuko na bya bana babiri b'impanga ubwo akajya gushakisha yimba azanye nka bibiri cyangwa icyatanu turarya igihumbi magana atanu ya birike turengera iki ya mituweli none ntari kuboneka ubwo si ubwo ngubwo siravuga ko korona yambangamiye aha niho abaturage bahera basaba leta kuba yabagoboka bagahabwa ubwisungane mu kwivuza kuko ahubwo aho bakuraga ifaranga hatakiboneka nanjye nkababaze ubu nzajya gukorera amafaranga nishoboye nzajya kugirana nkababwirana ariko ubu ni mu ndenganya koko ubu nzabuzemo mugira ngo nyakure koko harimo abahabwa ngo aya y'upfu ndeka danayo baba ndanashaje ndabyihorera n'inshaka zawe ntaho ubu gutya mpagaze wamfungiye igiceri cy'ijana mu nzu n'ibishyimbo ngiye gutekana uyu mubyeyi wabimpaye ngiye nk'iki cyaba kimbangamiye ni mituweli bamfashishije iyo mituweli hoho byaba bingobotse mu ntangiriro z'uku kwezi leta yari yatangaje ko nta munyarwanda n'umwe utaragezwaho n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bityo ko nta n'umwe ukwiye kwirengagiza gutanga ubwisungane mu kwivuza ubwo hatangizwaga ubukangurambaga kuri mituweli umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu nyirarukundi nyasiene yavuze ko nta mpamvu n'imwe yabuza umunyarwanda gutanga ubwisungane mu kwivuza nta mpamvu yo kutishyura mituweli iyo ari yo yose yashakirwa igisubizo nk'uko utakwirirwa utanyweye amazi nk'uko utareka guhumeka ntibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima mituweli iba ari iza mbere y'ibindi byose n'impamvu zo zirashakwa zishobora no kwiyongera cyangwa zikagabanuka ariko twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yagatumye utagira ubwishingizi mu kwivuza rssb bisobanura ko kuri ubu abaturage makumyabiri n'umunani ku ijana aribo bamaze kwiyandikisha no kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe iki kigo gishinzwe ubwiteganyirize mu rwanda kikemeza ko bashyize imbaraga mu bukangurambaga bifashishije itangazamakuru itumanaho rya telefone n'indangururamajwi mu baturage kubera ko bitagishoboka muri iki gihe guhuza abaturage benshi ngo bahabwe ubutumwa leta isobanura ko umuntu wese uzajya yishyura ubwisungane azajya ahita yivuza hatabayeho gutegereza ukwezi nk'uko byahoze kwishyura mituweli kandi bikorwa hashingiwe ku cyiciro cy'ubudehe umuturage abarizwamo abo mu cyiciro cya mbere bishyurirwa na leta amafaranga ibihumbi bitatu ku muntu abo mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu bakishyura ibihumbi bitatu naho abo mu cyiciro cya kane bo bishyura amafaranga ibihumbi birindwi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuryango kmp wateguye irushanwa map mihigo arts peace ryo kwigana indirimbo za nyakwigendera kizito mihigo mu rwego rwo gushimangira umugambi w'amahoro mu rwanda rizarangira ku wa gatatu w'iki cyumweru dutangiye mu kiganiro cyihariye umuyobozi mukuru wa kmp delphine uwituze yagiranye n'ijwi ry'amerika yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana atangira asobanura icyatumye iryo rushanwa ritegurwa ririya rushanwa ryo guhatanira igikombe cyiswe mihigo ati pisi igikombe cyamwitiriwe rigamije gushyira mu bikorwa inzozi ze zo guhitamo gushyigikira no guteza imbere abahanzi b'amahoro b'ejo hazaza kuri inshuro ya mbere rero iri rushanwa rizakorwa gusa gusubi- mu gusubiramo indirimbo za kizito mihigo kandi abantu bose baratumiwe yaba abana abajene n'abakuze mu rwego rwo kumwibuka kumuha icyubahiro akwiye no gusigasira umurage wadusigiye w'u- w'ubuhanzi mu gutanga ubutumwa bw'amahoro nibutse yuko ari ubwa mbere uhaye ikiganiro ijwi ry'amerika cyangwa se radiyo mpuzamahanga yindi iyo ari yo yose dushimijwe no kukwakira hano muri studio z'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza mwebwe nka kmp muhagaze he ku rupfu rwa kizito mihigo muruvugaho iki ko kugeza ubu mutigeze mugira icyo mutangaza twebwe eh, nka kmp urupfu rwa kizito mihigo rwaratubabaje rwadushinga imi- u- imitima kandi na- na n'umwe ari natwe gusa ariko kubera ko rwateje impagarara hamariye kwitaba imana abantu habayeho guhangana habayeho guterana amagambo Nka- dukurikije rero twebwe nka kmp tugendeye ku ndangagaciro yagiye atu- adusaba ko zaturanga zo gukundana kudahangana kumvikana ku- kubanirana twasanze twafashe umwanzuro wo kutagira icyo turuvugaho ariko aho ngaho umuntu agenekereje wa mugani yagerageje kumva neza ni nkaho ushaka kuvuga ko hari abantu bagerageza cyangwa se basa n'abakoresha izina rye ku mpamvu za politiki ariko wowe ukaba udashaka gukora politiki insobanurira Ni- ni muri ubwo buryo nta nubwo ari politiki gusa wenda hari n'abandi bagiye bagaragaza bashaka gukoresha izina ryabo rya kiso mu nyungu za- mu nyungu zabo ariko ubundi icyo nakibutsa abadukurikiye ni uko kmp ntabwo ari ishyaka rya politiki kmp ntabwo ikora politiki nta nubwo ari urubuga rwa politiki kmp ni umuryango ni ong igamije gutanga ubutumwa bw'amahoro nimba abantu barumvishe ubutumwa bwa kizito nibwo baba- nimba bare- barumvise icyo yadusabaga nta ntekereza ko wamwumvise neza atagako- atagagombye kumukoresha mu nyungu ze kisa no kuko ntaha ni uwa bose aragutse cyane ntaha- ntahabogamiye ari hagati y'abahanganye ariho- ari hagati y'abafitanye ibibazo agamije kubunga kubabanisha ni natwe niwo murongo duhagazemo nyina umubyara yigeze kugira ati umwana wanjye namurekuye namwe ni mu muha amahoro ntimugire ibyo mumukoresha mu bidakwiye natwe niko tubibona twumva kumuha amahoro ni ukumufa- ni ukumufasha mu ku- baka- mu- mu gushyigikira kmp mu gukomeza kwama- kwamamaza kwimakaza umuco w'amahoro mu bantu kizito mihigo uvuga ibigwi uyu munsi eh, yaranzwe no kutagira aho abogamira haba ku bantu eh, haba ku bintu ku kuntu cyangwa se ahantu muri make yari umuntu wuzuye mwebwe nka kmp eh, muzaharanira mute iryo rage eh, kugira ngo ridasibangana twebwe nka kmp nk'abantu babanye nawe igihe kirekire igihe yari akiriho twabashije gucengerwa n'ubutumwa bwe indangagaciro yatwigishaga ku buryo kandi uyu na misiyo ya kmp irasobanutse ni misiyo twahawe nawe ni ubuhanzi bukoreshwa mu kwimakaza umuco w'amahoro Na- ntabwo tuzajya ku ruhande tuzatandukira tuzakomeza iyo nzira kandi tuze- tuzagerageza kugira ngo tubashe kusika ivi delphine bituze nibutse ko uri mu bantu bake babonanye na kizito mihigo hasigaye amasaha make gusa kugira ngo yitabe imana nagira ngo ubanze umbwire ubonana na kizito aho yari ari wahageze uti wina nabonanye nawe eh, bwa nyuma ariko eh, uko nahageze rero mbere y'uko bamukurira i Nye- Nyaruguru bari yafa- yari yafatiwe nyaruguru mbere yuko bamuzana i kigali hari kuwa gatanu yari yayirwanyeho a- abasha ku abinyujije ku bari bamukikije ubwo ndavuga abapolisi yabasha ku- kuntumaho uba- umuntu umwe muri bo amenyesha yuko abamujyanye i kigali nuko kuwa gatandatu ntabwo nabashije kumugeraho ubwo nari nkiri guhuzagurika nyibaza nanjye ubwo byari ntara- ntarakira ibya- ibyabayeho ariko dimanche nza gufata umwanzuro ndatekereza nimu- nimba umuntu yantumyeho ko agiye i kigali kuko nari nzi neza ko ibyo byose arankeneye aricyo ashaka kumbwira ariko nanjye ku bwanjye nk'umuntu wari wagiye atagize umuntu atagize ikintu ambwira cyangwa atabwiye n'umuryango kumvaga numvaga ko ubwanjye ari umuntu ahangayitse yari akenewe yari akeneye ko tumu- ko tumwumva tumushyigikira no kumva impamvu tutari tuzi ibyo byari biri kumubaho numvaga ngomba kujyayo kugira ngo numve icyo anshakira ariko noneho no kumu- kumuha komforo kugira ngo abashe kwakira ibyamubayeho none se uhageze mukaganira ndahamya ko mwaganiriye byinshi ntabwo ndi bikubaze muri kino kiganiro ariko se ni irihe jambo rya nyuma wumva wibuka mwavuganye ijambo rya nyuma eh, twaba twaravuganye ingarukamo ni ubutumwa yampaye eh, ubwo twasaga nk'abasohoka eh, amasaha bari baduhaye eh, iminota bari baduhaye isaga nk'irangiye Eh, ndabyibuka ko umuvandimwe yari amaze no gusohoka hari ukuntu yasaga yakundaga ku- no kumuherekeza asa nk'umuherekeje n'igihe n'igihe cyose nabaga nagiye nko kumusura muri gereza yashaka kuntuma cyangwa kumbwira ubutumwa buri purive so ubwo yaranyegereye arambwira ati rero urabona ko u- ibintu bikomeye em, bishobora gufungwa harimo igifungo iki- kigaragara ntabwo nzi aho biri burangirire ariko ndagusa ansaba ko na- nimva aho ngaho nahita njya ku- andangira ahantu hari amaporoje yari ari gukoraho Uh, ari ari amashyashya hari n'ayandi n'ayandi aho ayandi yari abitse noneho ansaba ko nagenda nkabirekipera no nkabibika nk'ubusanzwe nk'uko nari nsanzwe mbimubikira kugeza igihe tu- dukomeje kuryana tukareba ikibazo aho aho kigana nibwo butumwa yampaye gusa twasaga nk'abakomeza nk'abagana ku muryango nibwo baje kumuhagarika baramubwira ati kiso ko mbona ushaka kujyana nawe tigaruka garukira aho ngaho asa nk'umwexcuse abwira abo bari bamu- wari umugaruye noneho ara- ijambo rya nyuma yarambwiye yarambwiye ngo ngo sawa rero fina bayi turi kumwe muri make ni ayo magambo yambwiye bivuga yuko uko wamubonye kuri uwo munsi nibwo bwose wavuze ko udashaka kuvuga byinshi ku rupfu rwe uko wamubonaga mu maso umureba inseko umureba ingendo wabonaga ari umuntu buri buke mu gitondo ari bwiyambure ubuzima ntabwo nigeze mbitekereza ntabwo ntabwo nta- ntabwo nari kubitekereza eh, sini- ku- ku- nkurikije uko bya- byavuzwe ngo yiyambuye ubuzima ntabwo na- ntabwo njye nabihagararaho kubera yuko n'ubundi ubusanzwe kizito o- ibi- ibibazo yari arimo akiri muri gereza ya- bwa mbere ni- twe- twa- twajyaga kumusura ugasanga arakomeye niyo yabaga afite ikibazo gikomeye twebwe ahubwo duhangayitse wabonaga akomeye yageragezaga guporoteje abantu be atabereka ko hari ikibazo afite ntekereza rero ko njye niyo mpamvu na ntashobora kuba ntabibona kandi uburyo yatwi- yanyi- yatwigaragaje njye- nari- yafite- yatwigaragaje nko mu buryo butatu yatangiye ari umuntu ubona ari ferime ari ferime noneho ko tugenda tuganira agira agahinda gakomeye kubera ko yabonaga tutumva twe tutaza kumva neza impamvu ya- yari ya- yari yagiye ariko nyuma tugerageza kumwumva bitewe n'i- bitewe n'ibisobanuro yaduhaga noneho turi kubona tubona arishimye cyane cyane rwose aratuganiriza aseka noneho ugatangira no gu- ku- kutuganiriza tuvuga ati njyewe ndi redi ngiye kurya uburoko voila atangira no kubara imyaka nuko njye nuko namu- nu- nuko namubonye ntabwo nari gukeka ko ah, ari buri- ari burara- ah, ah, buri bu- buri buke yapfuye hari igitabo giheruka gusohoka igitabo cyamwitiriwe igitabo cyasohowe na René Mugenzi impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu René Mugenzi ni nawe ufite uburenganzira bwo gufata amafaranga yazava muri icyo gitabo byo bita mu gifaransa copyright mbese watubwira mukorana mute nka KMP Wi, nibyo koko uh, Rene Mugenzi niwe ufite copyright y'igitabo cya Kizito ariko nabisobanura amereye ku- ku byi- ku- ku by'igitabo nko ku- ku bwanjye pesinoma ntabwo nari nigeze menya iby'icyo gitabo n'abamambure ba KMP twari kumwe mu Rwanda ntabwo twari turi kumwe twabi- twarabyumvise turi kumwe ntabwo bari bazi iby'icyo gitabo yewe na famiye ntabwo yari izi iby'icyo gitabo so ubwo ariko nyuma yo gushyingura kubera ko narumvaga nari nari ndemerewe cyane numvaga nkeneye umwanya uhagije nkumva ngomba kwitarura nkajya ahantu kure abashaka kwakira ibyari bimaze kuba nabashe naba- nafashe umwanzuro wo gusohoka igihu- igihugu nibwo nazaga mu burayi njya en contact n'ubuyobozi bwa KMP KMP international ni na Kisto wari na Kisto wari ubuyoboye ubwo tujya en contact tubanza gu- kuvugurura ubuyobozi Ah, hanyuma ariko ubwo twari turi utu- mbasha kuvuga n'abamambure ba ba KMP eh, y'Ubwongereza sanga bafashe bafashe igitekerezo bafashe umwanzuro mwiza wo guhamagara René Mugenzi bakamugisha inama ku bijyanye n'icyo gitabo kuko nabo ntabwo bari bakizi muri make nta mumambure wa KMP mu bihugu- mu bihugu bitandukanye aho KMP ikorera wari uzi iby'icyo gitabo muri make ku- kujera ibyo bihangano kurinda iyo copyright muri make urumva byari mu nshingano za KMP kumenya iby'icyo gitabo nk'igihangano cya Kizito twashaga rero kugira ngo dusobanukirwe ubwo nacyo naje kubafasha René Mugenzi amaze gutanga ibisobanuro kuri iyo gi- kuri- kuri by'icyo gitabo twafashe umwanzuro y'uko twamuharira uburenganzira bwe twamuharira um, agasoza ubutumwa yahawe ni muri ubwo iyo nzira afitemo uh, agifitemo iyo copyright y'igihangano cya Kizito kuko aracyasoza ubutumwa bwe so mu gihe runaka icyo gitabo kizaza kijye mu bindi bihangano kibikwe na KMP none hashize amezi ane uyu munsi kizito mihigo atabarutse iyo urebye usanga mm, ishami ry'urukundo ryamushibutseho rizakura rikaba inganzamarumbo cyangwa se ubona rikura rigwingira cyane rwose eh, rizakura ribe inganzamarumbo kuko ubutumwa kizito yatangaga n'ubagitanga bitinyuze binyuze mu ndirimbo ze ni ubutumwa bw'ama- ni ubutumwa a- avoma mu ivanjiri ni ubutumwa bw'amahoro ni ubutumwa bw'urukundo ni ubutumwa bwo kubanisha abantu ni- ni- ni neza kandi byubatse byasanye kandi byubatse imitima ya benshi yaba abanyarwanda n'abantu batandukanye kandi ikindi kigaragara nyuma y'aho yitabiye imana twabonye feedback eh, eh, zatugeragaho binyuze ku masosho media ya KMP no ku masosho media yiwe ku, ku giti cye abantu bose badusaba ben- si- ntabwo navuga bose ariko benshi ku buryo natwe byabaye nk'igitangaza byaradutunguye no kubijera biracyatugora ku buryo turi kwi- badusaba ko batwegera bashaka kudushyigikira bashaka bamwe bagashaka kuba amambure ba KMP abandi bagashaka kudu- kudushyigikira mu bundi buryo ino none icyatubereye igitangaza ni uko mu bihugu bitandukanye abantu abama- aba- abahanzi b'amahoro bifuje ko ba- nabo bashyi- bagira ikirenge mu cye noneho KMP tugakorana nabo muri ibyo bihu- tugenda tubasanga muri ibyo bihugu kugira ngo dukomeze twamamaze bwa butumwa si tuko KMP yakoreshaga cyane mu bikorwa bye yarahagamo ama- amakonseri yo kuturirimba tushushanya dusiga dukina teatire noneho bwa- tunyuzamo bwa butumwa bw'amahoro ntekereza rero ko ari ikintu cyiza cyane ni ikintu kiduha icyizere tubona ko ubutumwa bwe buzagwa ni igiti cy'inganzamarumbo Delphine Uwituze umuyobozi wa KMP nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika Mm, urakoze cyane urakoze Vincent Nshimiyimana mwakoze kunyakira
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya ni aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije kubagezaho aya makuru yegeranijwe na fasil gabehu jendi jeffrey mutagoma twese turabashimira tubifuriza kuramukana amahoro n'amahirwe